بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آه، درسين كأن كادقدمي في لميسو وهي سيدة رسول ربي عليه الصلاة والسلام لا الكسيه آه، zamana boodaa ka rasuuli rabbii madiinatti galan waa'ee san dubbataa turre akka isaan mootummaa haarawaa eegalanii ijaaran ka namni hagni tokkotti amane ummatattiin amanin illee kaan waliin galanii kaan waliigaltee wajjiin godhatanii kaan illee if jalatti qabanii naannoo san hundaa biyya nagayaa godhanii eh, ka rasuuli rabbii hojjetan alayhi salaatu wassalaam dubbanne darsii dabre keessatti eega waggaa kudhanii fi afur ummanni muslimaa rabbiin warra kaafirtootaatii sabra hin dubbatinaan irraa cal'isaa jedheeni waggaa kudha afur xabi'aa san baratanii saniin booda rabbiin guddaan hayyamee fi loluu ni dandeettan jedheen rabbi yeroo duraatiif loluu hin dandeettan jennaan egaa namni waggaa kudha afur obsa barate salphina irratti obsu rakkoo irratti obsu ifirraa ittisuu dhabu tuffatamu arrafamu callisee ifirraa bira bahee dabree mataa qaqqabatu barate leenjii barbaachisa mataa fi kana ol qabatuuf kanaafuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam leenjii gugurdoo sahaabaa fiitii eegalan leenjii san keessatti dubbannee turre waggaa tokko keessatti waggaa tokko keessatti duula saddeet qopheessan jenne rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa tokko keessatti duula saddeet qopheessan duula kana afur isaantu deemeen afur ammoo namoota biraa dura kaayanii ergan duulli kun warri deeme hundiyyuu duula kana saddeettanu ummata muhaajirtootaa qofaa ergan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam duula san saddeettanu namni muhaajiran tahin tokkolleen keessa hin jiru maaliif akkas godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam tokkoffaa waa hedduuf akkana godhan tokkoffaa duulli kun gosoota ummata biraa keessa bahee dabra namaa wal barataa namaa wal argaa namaa waliin haasa'a ummata qubatu ummanni muhaajirtootaa kun warra qureesh rakkiftee qabeenya isaa hundarraa fudhattee achi keessaa baqatee dhufe yoo inni qureesh barbaadaa qureeshin lol'uuf deema jedhee gosa biraa keessa dabre gosti sun hunduu akka akka laafaatti dubbiin galtiif rakkoo takkaan maletti galuufii dandeetti gosa hundaafu maan namni kun nama duraan miidhame warra isa miidhe sanirraa haqa ifii barbaadatuu deemaa nama hundaa galti zamana sanitti ammoo osoo warri ansaaraa qureesh barbaanna jedhee gosoota hedduu keessa babahee deeme gosti sun hunduu akka nama gahe on deemutti argansila maal isin gosa biraati biyyi keessa madiinaa qureesh matana maal gootan itti deemtan isin sababaan tokkoffaan duraa tana sababaan lammataa isaan warra madaa'ee dhufe adhame qabeenyi isaanii hundirraa fuudhatan fakkeenyaaf amma namni dura taa'aan sariyyaan rasuulli alayhi salaatu wasalaam waraanni rasuulli booda erge sariyyaa nakhlaata jedhe san dura taa'aan sariyyaa sani abdullaahi ibni jaahshi qabeenya isaa hunda mana guddaa qaba mana isaa abii sufyaan irraa fudhatee gurguratee mallaqa nyaate qabeenya isaa hunda kufaan irraa fudhate hundi isaanii akkas madad itti dhagahame hunda isaanii gadoo qaban haaloo bahuu deeman kanaafuu lolli kun itti dhagahame isaan kanaaf isaan file rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam sababaan lammataa sababaan sadaffa'a warri kun hunduu qureeshii tan akka gaarii beeka warri maajirtoota lola isii beeka xabi'aa isii beeka namoota isii beeka hoggaan isii beeka kanaafuu isaantu yoo lolli argames akka gaaritti daftee galuufii dandeetti akkaataan qureesh afraffaa warri kun warra waggaa kudha afur dhaaname tuffatame hidhame miidhame salphinnan qalbii keessa jiru san irraa baasuuf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan qalbii isaanii keessatti gadhummaa qalbii keessatti uumamte waggaa kudha afur keessatti gadhummaa san isaan keessaa baasuuf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam muhaajirtoota qofaa ergan shanaffaa lolan beeku warri kun lolan beeku qureesh duratti akkuma aadattu biyya nagayaati biyya nagayaati gosa kabajaa qabdu gosa gosti hunduu isii kabaju namni isii lolu hin jiru isiita akkasiisan ammallee waggaa kudha afur kasaniin boodaa ka salphinaa kanatti ka rakkoo kanatti dabali kanaafuu ummata lola beekuu miti lola barsiisuu barbaada rasuula rabbi lola kana moonan nama oofanii leenjii namaa kennuu miti duula nama baasuu kanaan namni guddoo sochii barataa mala barataa dhokatuu barataa dooyaa barataa oduu fuudhuu barataa jalaa bahuu barataa miliquu barataa sochiintu waan guddoo nama barsiifti leenjii taa'anii baraturra socho'anii duulan deemuttu irra leenjii nama barsiisaa kanaaf isaan ergi warri ansaaraa ka gamana jiru kun ummatuma duraanuu haga rabbi isaan uumerraa haga ammatti loluma keessa jiru waggaa hagam loluma keessa dhalatan loluma keessa guddatan kun gosa yeroo tokkollee nagaa argattee beektumtu kanaafuu lola akka gaarii beekan isaan lola hin barbaachisu isaan akka gaariitti beekan kan dhawwame tantee fudhadhu ka'ii malee seefii tantee fudhadhu waraanan kee fudhadhu socho'ii malee kun waan biraa nama hin barbaachisu leenjii qaba qophee qaba kun lolan beeka qophee qaba ummanni ansaara muhaajirtoonni duuba waan kana waan hin beekneef rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam erge sochiin duuba duulli saddeetii ka waggaa tokko keessa socho'e kun jijjiirama guddaa fide jijjiiramaf inni fiderraa dura qalbii sahaaba'attu ol ka'e fedhiin isaanii ol kaate jabeen isaanii ol ka'e barumsi isaanii ol ka'e abdiin isaanii ol gabbatte abbaa feene dhoofne radeeffachuu dandeenya haqa keenya ofirraa ittisuu dandeenya bakka isa itti dhaquu dandeenya keessattuu sariyyaan boodaa ergamte tun dooyan boodaa ergamte tun nama kudha lama qofaa kiiloomeetirii dhibba afurii saddeettama makkaa bira dabranii geejjiba qureesh ka dhufuu jiru ka deemsa guyyaa tokkoo qofaa makkarraa jiru achi dhadhanii fudhatanii nagayaa madiinatti hin deebi'an tun jabeenya gugurdaa dandeettii gugurdaa guguddoo nama agarsiifte eega isaan abdiin isaanii guddatte lola baratanii ammallee lafa baratan lafa baratuu waan xiqqoo miti ikwaanii lafa tokko kaartaa lolaa ati kaayuuf laftana qajeela beekuu qabda bu'aa cahiisii lagaa tarbasii gaaraa mukasii qajeela beekuu qabda pilaana lolaa tokko lafa tanaaf kaayuuf karoora tokko kaayuuf yoo ammoo socho'an akkasi keessa socho'anii gaara kee galanii halkan dhokatanii guyyaa dhokatanii keessa akkasi deeman lafa qajeela baratanam lafa barsiisa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee faayidaan biraa duulan kanarraa argatan gosoonni naannoo kana qubattu hunduu ummata muslimaa sodaatuu eegalte maal waraanni kun asii achi socho'a kun asiin socho'a kun gamanaan socho'a waraanni kun galuu jira kun bahu jira nama sodaachifteeni kun yoo gaafni tokko duulli argame ka saxaaban asirraa deemanii biyya fagoo deeman taate warri naannoo kanaa ka mushrikaa ka askalaa'u bahee ilmaaf ijoollee gandan miidhuu hin dandayu sodaa barate argi akka ummanni kun ummati jaba'a kana haga tokko barsiisu ammallee gosoota tana wajjiin hariira godhu wal baratanii haasa waliin godhanii waliigaltee gosoota baay'ee wajjiin uuman rasuuli alayhi salaatu wasalaam waggaa tokkichi kana keessatti gosoota naannoo tana qubattu hunda wajjiin waliigaltee uuman waliigalteen tun waliigaltee jajjabdu barreeffamtee jirtu kayoo duulli tokko alarraa dhufu gosti tun hunduu wajjiin dhaabattee akka sahabaa wajjiin loltu kayoo warri tokko diinni alaa dhufe oduu akka daddaflitti sahabaa geessan hundi gosaatu basaasa islaamaa tahanii achi dalaganii suliinuu fi keessatti yoo warri qureesh tokko keessa dhufe dafanii oduu as dabarsan kana wajjiin hariira godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam tatana hundaahuu olii qureesh waggaa hagamu nama rifachiisuu malee nama miidhuu malee nama dallamuu malee waan feete hojjetuu malee sodayyuu hin beekne sodaa barsiise rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubbiin jijjiiramte warri warra lallaafaa dur taa'etuma lafa jalaan suuta si abaaru sanii miti dhiira harkaan deemtee deebii sii kennitu tahuu garsiise rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni kun hunduu gaa jijjiirama gurguddaa fide ka jijjiiramni dhufee hagas ga'u rabbiin guddaan lola duraan hayyama san dirqama godhe amma lolli duraan hayyama idnii godhe duraan rabbi idni jechuun yoo feeten loltaa yoo feeten haftatirraa dirqamaa miti abbaan fedhe deema abbaan fedhe lafa amma immoo rabbiin sadarkaa sanirraa kaasee dirqama godhe rabbiin maal jedhe rabbiin quraana keessatti وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ربي. وقاتلوا لولا آني في سبيل الله كرا ربي كيست أمد بناس لولا آني مالي فلولتا ربي فلولين إخواني لولي yoo rabbiif tahuu baate lolli hunduu haraama bishaan namaa jiksuu hin dandeettu dhiiga namaa buusuu hin dandeettu haraama yoo rabbiif tahe malee fi sabiilillaahi tahuu qaba waqaatiluu fi sabiilillaah jedha rabbi rabbiif lola karaa rabbii keessatti lola jechuun rabbiif lola yoo rabbiif deemte yoos qofa lolli siif gaya eenyuun loltan nama banii aadam ka lafarra jiru hundaan loltanii ki'o eenyuun loltan waqaatiluu fi sabiilillaah alladhiina yuqaatiluunakum warra isiniin lolu ka diina keessanii sanii lola kaafira taheef hundaan hin lolan ka ollaa rasuulaa ka rasuulli olii galtee hidheeni nagayaan keessa waraanni bahe keessa oole irraa nyaate waliin bulee keessa deemu kun mushrika hunduu kaafira kaafira ta'e filoltuu eenyu kolonni diina kan keessa lola bakki tun qajeela namaa galuu qabu kaafira ta'ee fi miti dubbiin diinummaa diina ammoo namni kaafira hin ta'in hin ta'u musliimni diina si ta'uu hin danda'u musliimni diina ta'uu hin danda'u kaafirri illee hundi diinaa miti haga diina diina malee ati ammoo hundaan loluu hin dandeettu ka diina kan keetiisan malee ربي لا لم يؤنير سني وجه نمي وربي قد قرتو وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يا ربي قياسا دبرنا إميدنا إن زلمنا جد ربي سبحانه وتعالى لا لا مي نما سهي كرا ربي كيس الديم كنمنة لولتونكم كافرة ka ammallee warra siin loluu qiyaasan dabrinaadha rabbiin amantii islaamaa keessatti nama kana akkuma jiruun balleessuun hin taatu tahorishiimaaf amma nagasaakiitti argamte sun amantii islaamaa keessatti haraam akkuma jirutti bombii itti hidhaniituma habaa amman suuran godhuun haraam tareenuma deemu kana bombii kee kaasini halaakuun haraamatun walaa tactaduu jedhe rabbiin nama siin loluun lolta malee halaaka ummata godhuu miti rabbiin karaa rabbii keessatti namuma siin lolu sanuu lolii yeroo jedhu jala kaayee hidhe maaliin hidhe qiyaasan dabrinaa jedhe bakka haga nu sinii hayyamnerran dabrinaa jedhe rabbiin maal itti aanse inna allaha laa yuhibbu almuctadiin warra qiyaasa dabree haaloo bahu rabbiin hin jaalatu jedhe diine kiyya jedhe rahmata hin qabne dadhabaaf dubarti'i ijoolle'e qabeenna hunda gubu kana rabbiin hin jaalatu rabbiin subhaanahu wataala duuba gaa aayaanni kun buunaan aayaanni bu'e hundaa qurashiyoos argatte oduu jijjiirama gugurdaa fide wanni inni jijjiirama gugurdaa fideef dura amri'ii izni'ii miti amrii taate dirqama hagas qofaa miti ayaan itti aantu maal jedhe واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم جت بكجرتا هندتو أمتسا أجيسا إلو الآن جت bakka isaan keessaa sin baasan san keessaa baasaa jedhe dubbiin achi bakki jabduu qureesh guddoo rifachiifte qabxii kana biyya isaan keessaa isin baasan san keessaa baasaa jedhe rabbiin jechuun madiinaa taa'aa if ittisaa diin ofirraa dhoowwaa jechuu miti dubbiin makkaa isaan keessaa isin baasan san dhaqaa keessaa baasaa jedheen rabbiin sun egaa qureesh hirriibaa kaafte qajeelumatti dubbiin dubbii xiqqoo miti eega rabbiin isaanii deema'a magaalaa isaan keessaa sin baasan san keessaa baasa'a biyya isaan keessaa sin ari'an san keessaa ari'a eega rabbiin jedhe turanii daddafanii warri kama dhufu tun maal goote ga qureesh guddoo rifachiifte tun rabbiin guddaan hayyame duula rabbiin guddaan lola hayyame ayata kanaan kwani jini ji'a shacbaanaati wanni hunduu akka ajaba jirjiirama adeemti waggaa tokkichi kana keessatti waan baay'eetu jirjiirame amma dhiiga rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam diinaa dhufanii ji'uma shacbaanaa kana keessa rabbiin guddaan qormaata sadi gugurdaa ummata islaamaa godhe namni tokko qormaata seenee milkaayu malee warqa harakaan argatu addunyumatu akkasuma mijamaa kenna hin beeyta manuu barumsaa lalaafuma kanattu qormaata seenee itti milkaa'u male warqa argata xalee argata warqa shahadaa ragaa argata ni argatu qormaata seenee itti milkaa'uu qaba dur argatuuf kana ji'a kana keessa qormaata sadi seensise rabbiin guddaan ummata islaamaa qormaata san hundattuu milkaawanii nasrii duuban fideef duuba tumsa rabbii argatan tumsi rabbii tun ifumaa lafaa kaateen dhuftu in tansurullaha yansurkum jedhe yoo isin rabbii tumsitan rabbi isinii tumsa rabbii akkam tumsita yoo karaa rabbii qabatte karaa rabbii isinit hojjette hamturraa fagaatte rabbiin guddaan sii tumsaa jedhe qormaanni kun mee qormaata kam tokkoffaa qormaata lolaa kana lolli waan taphaatii miti ikhwaani lolli waan taphaatii miti lolli haasayaa miti lolli dirqama ta'e jechuun namni hunduu loluu qaba jechuu deema duula jennaan martuu bahuu qaba nama dadhabbii qabu kan dandeenye dhukkubsataa malee hunduu bahuu qaba ka mootummaan laaltee ati hafi magaalaa eegi jetteen malee duuba lolli kun waan akkasi jabaa taheef sabrii barbaachisa obsa barbaachisa lola irratti obsuun wanti xiqqoo miti dhiira hagamtu lolattee horiitee eegsee dadhabdee gandag deebiti hagamii hagam lolli wanta ba'aati miti obsa barbaachisa lolli sahaaban duraan obsa faallaa kanaa baratan lola dhabuu irratti obsuu waggaa kudha afur baratan dallanuu dhabiinsa irratti obsuu waggaa kudha afur baratan yoo si arrabse deebii hin kenniniif obsi yoo si dhaane hin deebisiniif obsi yoo si ajjeessi naman kee ajjeessi biratti waa ajjeessi hin dubbatin obsa kana baratan duraan ammoo amma obsa faallaa kanaati duraan lola dhiisuu irratti obsitanii amma ammoo lola irratti obsaa jechuudha waawwan guddoo wal faalleessaati takkitti maallafaa kaasanii lola irratti obsaa jechuu amma akkasuma wanni lammataa ka rabbiin dirqama godhe ji'a san keessa zakaa ilmi namaa kun horii baasuu hin danda'u wanni horiirra nama jabaata addunyaa gubbaa hin jirtu ilmi namaa waan hundarra horii jaalatan jedha rabbiin walirraa haa namni jaalatu malee namuu horii jaalata laalamee waan ajabaa dubbiin tun ummata faranjii ka amma waliin jiru kanaa galtee yoo namni waa balleesse wamaa nama hidhanii namatti rakkatan amma mallaqni manuma siin dhufa waraqaan tokko mallaqa san baasiif irraa konkolaataan kee bakka hamtuu dhaabde namuu siin lolee si dhaanee si rakkisee mana hidhaa geessee dhiyaana si nyaachisee achi si dhaanaan oolu mallaquma tokko si argata bakka kana akkana waan akkanaa taate mallaquma tokko mana si dhufa mallaquma kanaan si dhaana'aa oolan ati mallaqumaan dhaanama namu qashii waan taphaatiif nama tokkottu walumaa islaamaatii lubbuu tiyyarra waa kaa'e jedhe yoo kijibe yeroo takka kijibe kijiba tokkoof guyyaa tokko sooma jedhe ifirra kaa'ee nazirii ta'e seene rabbitti yoo kijiba tokko kijibe guyyaa tokko soomu kijiba haga tokko ofirraa eege garuu bani aadami osoo muquma hin qabne kan takkarra buufadhe arga jedhe guyyaa kan deemee sooma jedhe guyyaatti aanu turee turee ammallee kama kijibe arga deebi'ee sooma jedhe dadhabe jedhe irraa citu gaaf kan abbootuun hojjetaa hin jirtu mee adaba kanarra guddaa ka lubbuutti yaan adabu barbaaduu qaba jedhee maal jedhe yoo kijibe diinaara tokko qarshii takka baasa jedhe qarshii tokko diinaara tokko dhaaba tokko sadaqadha jedhe rabbiif lubbuuti yoo kijibni tokko kijibe qarshii tokko sadaqatuttu rabbiif narra jira jedhe guyyaa santu kijiba naarraa booda jedhe takka agasiin kijibne qalbiin ilma namaa kun horii tidhaa qabdi horiin waan taphaatii miti horiin waan xiqqaa miti kanaafuu rabbiin zakaa dirqama godhe ji'a san keessa zakaan kun waan guddoo miti waan xiqqoo horii kan qabeenya kan kee ati qabdu ka waggaa tokko sii ture sanu ji'a kudha lama booda laalanii yoo inni hisaaba zaka'aa san gahe harka dhibbarraa hagam baasan fudhanii harka dhibbarraa hagam baafname zakaa harka dhibbarraa hagam baasan akhwaani harka dhibbarraa shan baafta harka dhibbarraa hagam baasan zakaa harka dhibbarraa lamaaf cinaa baafta harka dhibbarraa lamaaf cinaa jechuun waan xiqqoo qiyaasa malee qarshii dhibba tokkorraa qarshii lamaaf cinaa baafta qarshii dhibba lamarraa qarshii shan baafta qarshii dhibba afurirraa qarshii kudhan baafta dhibba afur qabda waggaa an booda qarshii kudhan baaftee miskiinaa kennita subhaanallah waan xiqqoo garuu haa xiqqoo taatu malee horii lubbuun ilma namaan jaalatti dirqama godhe rabbiin ji'uma san keessa akkasuma dirqamni biraa ka dhufe sooma rabbiin guddaan ji'a san keessa ji'a shacbaan keessa ji'a tokko rabbiif soomuu dirqama godhe rabbiin duraan saniin dura soomni hin jiru sooma guyyaa ashuraa ka yahudaa soomtu rasuulli arge isinilleen soomaa jedhe guyyaa tokkichan qofa jira rabbiin san dhaaba'a ji'a ramadaanaa soomaa jedhe waan nama ajabsiisu waa lama ta duraan rasuulli yahuudaa tana amantittiin as kaleessu'uuf hojjate ta ammoo yahuudan lakkumaan fagaatuu lakkumaan badii dalaguu malee waa tokkollee fayyadachuu dadhabe lachuu rasuulli dhiisan tokkofaa sooma kanaa kana rabbiin dhaabee ramadaana fide guyyaan ashuuraa guyyaa rabbi nabi muusaa nassareennaan nabi muusaa nassaramnulleen san jaalannaa waliin haa soomnu jedhan waan guddoo waliin nama kaleessu takka garuu tuwwaa takkan fayyadne yahuudaa biratti kana lakkisanii rabbiin ramadaana nu kenne بيت المقدس فولو دي بني سلانا متي سلي ربي نور ابي كعبان ودي بس دانو غدان نچو اغاتي الى من انجرتني رمضان ربي صوم واجب قول جي افق ربي في جتة ويا غوتو وانياتو والله وان وان ولافتو waan ummanni musliman tahin haga ammatti dhuga'eessuu dadhabe takka akkamitti haga ammatti isinii sun beekta namni hunduu yeroo jiini ramadaanaa gahu hojjetaan isin waliin hojjetan hunduu tanuma si odeeffataa oolan beektani akkamuma guyyaa guutuu agabuu ooltaati tanuma si gaafataa oolan beektani guyyaa guutuu osoo yaaddu osoo rifan jaalalaan fedhii tan teeti odoo namni si dirqa hin jirre odoo wanni si eegaa takka hin jirre fedhii tan teetiin akkamiin agabuu ooltaa haga ammatti dhugeeffachuu dadhaban wanni biraa isaan dhugeeffachuu dadhaban nama tokkoo miti nama lamaa miti amantiin guutuun namni miliyoona kuma tokko ji'a guutuu guyyaan dhihana dhiisee halkan male murtii qiyaasa malee gurdotu wanni tokko ka ummata kaafiraa tana sodaatti uume isii tana jedhan maal jedhan fedhii hagas geettu san murtii hagas geettu san ummanni muslimaa osoo afaan tokko tahee waan biratti jirjiire silaa aalama guutuu daqiiqaa gabaabaa keessa jirjiiruu danda'a jedhan murtii amma soomarratti fudhate san wanta baatii miti guyyaa ji'a tokko guutuu agabuu deemuun murtii manni hagas ga'u immoo bakka takkaan fudhate kan namni keessaa cabsu hin jirre murtii hagas geettu san gara biratti yoo fudhatan akka laafa xaalama jirjiiran jedhan inni guddoo sodaachiftu dubbiin tokko. maal jedhan duuba ramadaana rabbiin dirqama godhe mee ilaalaa waan ajabaa takka jiini ji'a shacbaanaati ji'a dhufu kana guutuu soomtachuu barama fagoo miti bar dubbiin odoo silaa bar odoo silaa ji'a jaha ji'a torbaan takka dura rabbiin waajiba godhe haga san diqqo qalbiin barattee qalbitti namni walitti mee fiquubsee diqqo fadlii ramadaanaa kana baratee diqqo namni jedhee silaa diqqo qalbiin namaan qophoofti amma bar ji'uma dhufu kana ji'a dhufu kana guututti dhihana nyaachuun hedduu qophaa'isanii masha allah masha allah wallahi nama bifisaniin qormaata bifisanii san itti milkaa'eettu nasri rabbii guddaa tuma tumsa rabbii guddaa argata lafumaa ka'etti miti ramadaana sanuu ka rabbii waajiba godhe dura dhaabateen soomtu ati siin jedheetii miti salaata dura dhaabateetii miti bifisanii namni nasrii rabbiin argatu kama ji'a dhufu kanan soomta siin jedhan kana hayyee yaa rabbi samicnaa waaxaanaa jedhee fudhatee bifa saniin tumsa rabbii guddaa argata lamu hayni kun argamee lolli waajiba tahe lolli waajiba taanaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam saniif qopheessu eegala akkamitiif qopheessan amma namni waraana leenjii barate namuu lolaaf qophaaye namuu lolaaf if kenne duulli isaan boodaa bahan ka geejjibni guddaan tokko ka kormaa gaalaa kuma tokko meeshaa fa'ee deemu mallaqni meeshaa sun meeshaan sun gaalli sun deemuun walitti yoo deebisan diinaara dahabaa kuma shantamaa ol ta'u ka yeroo isiin makkarraa dhuftee madiinatti deemtu rasuulli alayhi salaatu wassalaam duula bahe ka jenne san bakka ushayraa dhaqu jedha rasuulli geennan geejibni kun jala muree ol dabre gara shaam hin dhaqqabne maal qopheessan rasuulli alayhi salaatu wassalaam dooyaa ifii ol fageessanii shaam kaayan eenyu ergan kanaaf nama bebbeekamoo lama xalha ibnu ubaydillah sa'iid ibnu zeyd lachuu warra kurnyan jannataa rabbiin gammachiise irraa jara kana lamaan asii erganii naannoo huduuda shaam geessanii achi jiraadhaa jedhanii haga warri sun deebi'utti qophaa'anii uummatuma dabalanii jiraatan yeroo geejjibni sun achirraa gad deebi'e arge hubatanii waan maraa arganii achi cihanii dhufanii dafanii oduu fidan oduu geejjibni isin gahin osoo geejjibni asin gahin oduu fidan oduu finnaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam oduu san guutuu itti gammadan gaala kuma tokko ka fa'aa qabu mallaqa hagas gayu yoo ummanni islaamaa qabate ardha waan qureesh irraa dura waggaa hagasii aate san haga tokko galfatan namni immoo geejiba kana eegu nama afurtama qofa namni geejiba kanaan deemmatu abu sufiyaan abu sufiyaan jechuun egaa beekamaa hoggaana beekamaa hoggaantota qureesh irraa tokkooti رسول ربي عليه الصلاة والسلام يوس بهي سلام سلام ما الجدن هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل الله ينفذكموها كنوا جيجمن قريش رفه هورين كيسن أتش كيس جرا ربين كان هندا إسني هرم ملا سنف قبعة جراني قبعة جراني أبا فده قبعة lolli dirqama ta'ee beek garuu duulaam re kun geejjiba muratuuf deeman malee waa duulaaf hin deeman yoo duulaaf lolaaf deeman lolli waajiba malee amma lolaaf hin deemne nama afurtamaa nama afurtama bira gaya nama tokko illee dirqina rasulillah alayhi salaatu wasalaam kanaafuu namni baay'een lola san irratti argama lola badriirratti namni baay'een argama rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam waraana haga yeroo san qophaa'een fudhatanii socho'an amma jarri oduu tana oduu qulqulluu fidan warri dooyaa kun lamaan oduu qulqulluu fidan geejjibni kun hagam gaya eenyu deemaani karaa kan bahuu hida guutumatti oduu oduu bareedduu fidan akka inni karaa badrii kana bahu fidan oduu badriin egaa madiinaa fi bahara jidduu jirti achi qajeela rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana nama dhibba sadii fi waa xiqqoo fudhatanii dhibba sadii kudha sadii dhibba sadii kudha dhibba sadii kudha shanan gana waraana kana keessaa ummanni muhaajirtoota nama saddeettamii fi jaha saddeettamii sadii illee jedhama saddeettamii jaha warri hangni kun hunduu warra ansaaraati ansaara keessaa warri oosi nama jahatamii tokko khazraj ammoo nama dhibba tokkoof torbaatama ummanni khazraj nama dhibba tokkoof torbaatama oowsiin nama jahaatamii tokko warri muhaajirtoota ka gara bira irraa baqatee dhufe muhaajirtoota nama saddeettamii fi jaha waraana haka kana fudhatanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam socho'a waraana kana farda lama qaban rasuuli farda lama keessa jira namni farda yaabbatu lama qofa keessa jira gaala torbaatama qaban ka yaabbatan jechuun gaala torbaatamman kan nama sadi sadihii waliin yaabbadha sadii takka afurii waliin yaabbadha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbiitiif alayhi salaatu wassalaam ali ibn abi taalibiif marsad ibn abi marsad namni jedhamu tokko sadeen kun gaala tokko waliin yaabbatan yeroo tokko rasuula rabbi yaabbata yoo inni haga tokko yaabbate irraa bu'ee ali yaabbata yoo inni haga tokko yaabbate irraa bu'ee marsad yaabbata ammallee rasuula yaabbata akkas wal marroo waldabarfatan dura taa'a waraanaa kiyyaati dura taa'a amantiiti prezidaantii biyyaati sani wajjiin namoota lama lallaafoo wajjiin qooda fi waldabarfate kana jarri tun lamaan walii galtee aboo rasuula rabbiitii dhiifnee alayhi salaatu wassalaam gaala kana haa isaan yaabbataniifi nu waliin hamiilumaan deemnu jedhan hayyeedhin sirri walii galinii himan yaa rasuula rabbii murteeffanne nu lamaan wamaa isinii hayyamne isin gaalarraa mu'inaama yaabbadha nu hin dadhabne ima deemnaa jedhaniin rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam hin taafile maal jennaan waa lamaafuu hin taafile tokkoffaa isin narra jaba oom jedhe anillee nama jaba anis hin laafne isin lamaan narra jaba oomiti jedhe anama laafaa miti takka lammata narra ajirii hin barbaaddan jedhe akkuma isin ajirii barbaaddan anillee ajirii barbaada yaada isaanii an ilaala yamma hoggaana yeroo kennaa kanaa wal bira qabaamee ilaalama yeroo kennaa kanaa wal bira qabaa ilaalamee waan nama waraana ifi kaga ta'an wajjin bifa kana me yaada akkanaa kana wajjin jiraatu mee nam akkam laala ka jarri fedhii ifiitiin sii dhiifne yaabbadhaa jettuun dhi'oo jedha maal isin tunarra huna qaba an deemuu hin danda'u takka lammata maal anillee rabbi irraa ajireen barbaadu taraakii isinii dabarse isin isin kaddamee isin waliin deemee lafaa deemee rabbi ajiri irraan barbaadu akka isin barbaadan kana jedhanii bifa kanaan deeme waraanni kun waraanni yeroo bahu magaalaa irratti saxaaficha beekamaa abdullaahi ibnu ummi maktuum dhiisa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam abdullaahin kun nama ilaa waa arguu miti rabbiin guddaan abasa watawallaa an jaa'ahu al'a'maa ka jedhe sanii nama ilaa waa arguu miti sahaabaa duraa amantirraa tokko akkin ummata salaachisee magaalaa irratti itti gaafatamaa ta'u isa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo magaalaa keessaa bahanii haga tokko deeman nama tokko abaalubaabaa jedhama achirraa deebisee rasuulla alayhi salaatu wasalaam magaalaa dura taa'a magaalaa itti gaafatamaan magaalaa haga nu deebinu ati tahi abdullaahin ummatanaa salaatu رسول ربي عليه الصلاة والسلام وراني كن أما أما لبس دي فوح أما لبس دي فدوها أما لبس دي فدوها هي كنا wanni deemaniif geejjiba qureesh namni geejjiba kana eegu nama afurtama harka hagam irra guddaa ummanni islaamaa harka hedduu silaa qophee guddoo nama barbaachisu garuu waraana laala akka rasuuli rabbiitti alayhi salaatu wassalaam bilchinna lolaa itti qaban sin garsiifti waraana yoo waraanaan deemtatu wanni martuun malti karaa tokko callaa laaltee sanirratti sagantaa kaa'achuu hin dandeettu karaa ati hin beekne hedduu si banamuun mala kanaafuu maal godha rasuula rabbi alayhi salatu wasalam waraana qopheessan akkuma gaariitti qopheessanii sagantaa kaa'anii baasan amma zamana san waraanni yeroo bahu alaabaa fudhata alaabaan kun nama yeroo san lolchiisaa dirri'etti kennama inni kun mus'ab ibnu umeyrin itti kenname mus'abin beektaniiga nama beekamaa saxaabaa dura amanterraa tokko nama rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam marroo lama hijiraa ba'e habashatti achirraa yaamame yeroo duraa qormata ansaaraa kanaa waliigaltee godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam isaa wajjiin as erge مدينة نمني أمنتي سينسي عامي أمنتي أمنتي إيسا مصعب بن عمير كما يا إخواني يسد دائما العباء سلامة يسد كنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا أمو رسول ربي بكلمة الدان قودا ورانا مخنا متالا متى الدان كاين متان درا ور مهاجر توداتي متالا متى ور أنصارا لما كان الدان كاين alaabaa warra muhaajirtootaa kana Ali ibn Abi Taalib kennan ta warra ansaarallee Sa'd ibn Mu'aad kennan ta immoo waliigala guutuu eenyu abbaan cibirraa eenyu buttaa lamaa walitti qabatu Mus'ab ibn Umayr jechuudha eegasii duuba waraana akkuma lolli daqiiqaa hundaa argamuu malu tokkotti qopheessan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal godhan waraana kana abbaa duraa godhanii abbaa duuba galaa godhanii waraana duraatiin ka deemu zubayr ibn cawaam ka boodaa ammoo miqdaad ibn camr jarri lamaan fardi lamaan jirulleen farduma lamaan kaan fardi tokko ka zubayri ka tokko ka miqdaad isaan lamaan tokko ka waraana duraatiin deema tokko ka boodaatiin deema akkasitti rasuuli jidduu jiranii akkasi socho'e waraanni achirraa socho'e egaa karaa karaa badrii qajeele jechuudha sun hagasitti dhaabnee garamee qureesh qarqara geejjibatti haa deeminu abi sufiyaan horii qiyaasa malee guddaatiin deema karaan karaa nagaa qabuu miti armaan dura ammoo yeroo baay'ee geejjibni qureeshaa karaa kanaan rifatee jira waggaa dabre kana keessa wagguma kana keessa marroo saddeet geejjiba kana fudhachuuf geejjibni kana kana fudhachuuf hiikkachuuf itti filaalani ta irraa booda ammoo geejjiba guutuu hiikkatanii uummanni muslimaa fudhatee jira kun martuu isa guddoo sodaachiise kanaaf inillee maal godhe dooyaa bakka hunda kaa'e inillee mallaqa baasee gosa hunda keessa dooyaa kaayate inillee maal godha sochii muslimaa hundayyuu akkasi beeksa yeroo inni shaamirraa gadas qajeele dooyan isaa oduu kenniteef muhammad bahee qophaa'e kara si'ee gu'eeda qiyaasee ilaalee nama lafallee qajala beeku lola beeku nama aqlii guddoo qabu abisufiyaan laalee maal jedhe waraanni madiinaa bahe bakki inni itti na eeguu heedu achirraa haga achii jidduu kana hin beekan waraanni achirraas bahe gamanaan baharaa gara biraa akka baqatu hin qabu inni gamanaan baharaa gamanaan madiinaa jidduu tana bahuu qaba inni garuu jidduun tun lafa bal'oo inni beeka gaa asirraa haga asitti lafa nageenni hin jirre waraanni naannoo kanarraa haga naannoo kanatti na eegaa inni beeka waraanni bifa sanii ka lakkoofsa hagasiitiin bahe bakka akkamitti na eeguu danda'uu hin beeka bakki bishaan qabu ka waraanni taa'uu danda'u ka waraanni na eeguu danda'u ka waraanni itti dhugachuu danda'u waan mara laalee bakka haga san sirreessee ta akkanaa ta akkanaa ta akkanaa jedhee karaa miliqe osoo miliqiinsa hin gahin ammoo yeroma duraa oduun muhammad qophaa'ee karaa si eeguu heedaan isa geette nama tokko kireeffate namni kun kam damdam ibnu camri lagafaarii jedhama isa kana kireeffate mallaqa kenneefi mallaqa guddaa kenneefi cehi makkaa dhaqii ummataan geejibni keessan adhame kootaa dhaqqabaa jedhiin jedhe kun ka achii ceh halkanii guyyaa deemsa walitti dhaabe akkasitti yeroo dhufe magaalaa yeroo seene iyyi gaala fi gubbaa dhaabate wayaa fi ciccire fuule fi funnaani fi xiqqo ofirraa muree fi dhiigse kooraa ifii gama boodaa deebisee iyye ummanni rifatee walii yaa'e walii yaa'anii walii yaa'anii qureesh hundi dhufte yaa qureesh yaa qureesh yaa qureesh jedha namu wali dhufe yeroo dhufe maal jedha allaxiima allaxiima allaxiima jedha geejjibni keessan qabeenyi keessan adhame jedhe muhammad isinirraa fudhate hoongoftani karaan isinirraa cite yoo arda geejjiba kana dhaqqabattanii baafachuu baattan karaa kana huutuu irraa sabraa jedheen isin dhumatte aboo dhiiga isaanii takkitti maal hirriibaa kaasee dhibbaan ga'e namtichi namtichi nama bada dhibbaan ga'e tana ka jedhe maarre quresh iyyitee boottee wali baate wali bahanii qopheessan amma ammuma kana bakkuma dhaabatanitti lola qopheessan namuu hidhattoo teessan hidhadha namni tokko makkaa keessatti hafini hunduu bahaa jedhan yoosuma waraana kuma tokkoof dhibba sadii qopheessa waraana kuma tokkoof dhibba sadii qopheessa namni beekamaan tokkollee waraana keessaa nafne manguddicha dabeessa tokko ka duraanuu dabummaan isa kaafira goote abiilaan malee abiilaan dabummaa baroon isa kafarsiise yeroo duraan beeytanii miti armaan dura dubbanne yeroo guyyaa dura rasuulli rabbi ergame alayhi salaatu wasalaam adeera rasuulaati abbeera rasuulaati rasuulli rabbi ergame gosa fi nama afurtama walii yaamee dhihana dhaabee fi amantii irratti odeesse abboo aalam hundaan loluu hin dandeenyu humna ittiin qabnu balaa nu seensinii nagaa qabnaa jedhee dabummaa jedha wanni guyyaa sana isa kaase inni hunda beesse abbaa lolaatiin dhokatee hafeen abiila hafeen hafeen lola jala hafeen tabbat yadaa abiila hafeen kan rabbi jedhuun kan kun baqatee hafe isa malee namni tokko naf namni hunduu kaafirri hunduu duula kana qopheessuuf waan qabu namuu qoodarraa fudhatedhan waan biraadhis sheexaanni qoodarraa fudhatedhan guyyaa sana sheexaanni qoodarraa fudhate dhufeetum qoodarraa fudhatedhan sheexaan akkami qoodarraa fudhatee himuu jiraanna insha allah maan guddichi tokko armaan dura qissaa isaa dubbanne umayyaa binu khalaf nama beekamaa armaan dura dubbannee sacad bin mucaad umraa deeme isarratti bu'e isa ka wajjiin umraa godhaa jiru abijahli argee osoo jira maanguddichi kan wajjiin jiraachuu baatte si ajjeessa jennaan maal jedheen jenne yoon kanarra kacbaa tanarraa na dhoowwite waan haga sirra guddoo irraa si dhoowwaa karaa kan kee daldalaa sirraa kuta jedheen jenneemi guyyaa san sacad waan jedheen namtichi saaxiba isaa maanguddicha kanaan aboo nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam waan jedhe umayyaa ibnu khalaf ajjeesuu jiraattan du'aa ajjeesuu jiraattan jedhee jedhee dubbiin tuun qiyaasa malee isa rifachiifte baraawwan ajaa'ibaa akki inni dhugaa dubbatuun beekani dhugumaan jedhe jedhaan itti deebi'e maal jedhame umayya ibnu khalaf ajjeesuu jiraattan nuun jedhee jedhe makkatti na ajjeesan moo gara biratti na ajjeesan jennaan tana nuun himne jedheen eessatti duutaa kan kee nuun himne ammoo du'a kan keenuu himee jedhu aboona caqasedeen eega inni akkas jedhe dubbiin inni jedhe sun dhugumaan ajjeesuu jiraatan jedheen garuu wallaahi rabbiin sii kakadhaa makkaa tana keessa akkan hin baane jedheen abadaa eegana haga du'utti yoo makkaa dhufaniin ajjeesan asumanna haa ajjeesanii malee an makkaa keessaan bahu jedheen mee gartaa rabbii keessa sodaa keessaan beeka bar haga ammatti ummanni kaafiraa kun akka amantiin islaamaa tun dhugaan beeka wallaahi ka arrabsu amma ka meediyaa gubbaa taa'ee arrabsu kana yoo silaa qofaa teechisanii dhugumammee qalbii tan teetiin dubbadhu akka amantiin tun dhugaa beektaa odhaniin beeka ammoon hayyaman akkasiin dhugaan beekan ammoon hayyaman inni kurree gaafa sabataan bahu jedhee miti duulaa dhufe amma akki inni bahuun henne ke inni kakatellee maanguddoon baay'een dhageette maal jedheen amma qureesh amma humnarra keette akka inni bahu maal sodaatti yoo inni hafe nama baay'ee tafaa sodaatti abii jahliifitti dhufanii waan jedhaniin aboo jaarsi gandaasii yoo ati lolarraa hafte nama baay'ee tafaa lola nu harkaan cabsini nu wajjiin deem jedhaniin aboon hidhiisaa dheen namtichi ajjeefna dhee na ajjeesuun dhabu nan baasinaa na dhiisaa jedheen didan jala waan ta'u wallaale dide innilleen yeroo inni didee mana fiddeebi haadha mana isatti himee hin bahin jetteen isilleen maal godha gaan beeytan abii jaali bara mujrim gurda'a nama tokko jira badaan tokko uqba ibnu abii mucaayit jedhama namni kun منكم شيطان قريش هذين بيتنا وبدا قاهي بر كرسول بر قويا عليه الصلاة والسلام قاف رسول صلاة الجلسان دلو في دني طري في دني إرى كايان وما نقدن تاني كفلانسان نمني وانسان في دئيسا عقبا كان قافي سن أسير نقافتني ودو ديبين كنين قويا تقرى دبره إسا كان maal jedhee nama abii jahli isa dhaqee aboo maanguddichi umayyaan dide lola deemuutiin jiru mala dhahi jedheen mana nan beekaa dhisinen wa takka nan mala beekaa as deebi'ee eenu ka deebi'ama cuqba cuqbaan kun jaarsa kana kaasuuf taa'a mana galee haadha mana isaatiin maal jedheen qayya kan keenaa kan jedheen qayyan beektinii jamaa keena waan dubartiin qayyattuun kana waan ifiin urgeessitu kana kana naa kenni jedheen maal gooteennaan itti hajamee baay'ee kennime jedheen qayya kana fudhatee itti geessee abbaa safwaan haadha safwaan jedheen ami ilmisaa guddiche safwaani beektu haadha safwaan hoo'u kana fudhadhu qayyadhuun jedheen manguddoo waliin itti dhaqee maal maal jetta boo'ennaan haadha safwaan jedheeni beeki bomaan arrabsinennaan maal sin arrabsineeti dubartii taate ichaa dhageenne lolarraa hafte womaa eeganaa nu biratti dubarti maqallee sirraa jejjiirre haadhum safwaanii abbaa safwaaniin kun hafe kunoo meeshaaleen kanaa qayyadhu jedheeni qaba barakallahu fiik aboo qiyaas malee dalee namtichi ka dallan egaa bifisaniin baasan lola kaasan ajjeesuma jedhan ta isattu nakkin badri keessatti du'u rabbiin guddaan barreessee fi garami tafaa miti akkasit egaa bifa kanaan bahe waraanni kun milaala ikhwaanii bahiinsa waraana kanaa laalame nama hagamtu didee humnaan oofu jira ka rasuulaa laalame immoo namuu fedhii ifiitiin osoo namni tokko nama dirqa hin jirre jaalalaan fedhi'iin namuu baha amoo mee waan goonu bakka tanatti waan takka raawwa fayyadanii baay'ee nu fayyaddi waraana lama yeroo hunda wal bira keettanii waraanni tokko ka hongayu waraanni tokko ka milkaa'u waraanni nassaramee rabbiin tumsee fi milkaa'u sun bifa waraana muslimaa keessa gaafa badri argamte takkaalamaa miti heddu'u walitti qabatuu qaba waraanni capho ammoo bifa waraanni qureesh gaafa badri if keessaa qabu san keessaa haga tokko ofirraa keessaa qabaatuu qaba ka dirqiin baasan kun gara tokkollee hin galu ka kun kaan abaara'a kun kaan hamata'a kun kaan irra kiyaanaa dalaga'a bahan kun ammoo gammachuu bara haguma taatellee haa taatu waraanni hin bahe yeroo waraanni bahe qureesh alabbaatee makkarraa wal mari'a kan abboon hundi keenya baane namni humna qabu kalolu nurraan hafne gosti banii bakirii jedhamtu tana haaloo jidduu jira gado jidduu jira gosti tun yoo nuhi ala jiru baanee hundi keenyaa dabarree quba qabdi dhufanii madhaa maatii keenya nu harkaa balleessan maal taana jedhanii shakkiin seeni guddoo achitti sheexaanitti dhufe ta'a sheexaanni lolarraa qoota fudhatuun guyyaa sana achi dhufe maal jedhe nama tokkumaan guddicha beekamaa tokko sayyidu kinaanaa jedhama suraaqaa ibnu maalik suraaqaa ibnu maalik hin beektanii meekwaani guyyaa rasuulli hijiraa boosan illee barkaraa cehee dhaqqabee fardi isaa farda isaa lafti liqimsite sani suraaqaa kana fakkaatee dhufetti maal jedheen an sayyida kinaanaa hundaa jedheen bakrileen kinaana jala jirti sayyida gosoota kana hundaati mootii gosoota kana hundaati gosti bakrii isin tuquu dandeettu itti gaafatama naf fudhata jedheen akka bakrii isin boodan dhufte isiniin lolle amma akka qureesh asitti hafne barbaada sheexaanni hayaatu haa lola deemtu halola halola deemtu akkasi qooda irraa fudhatee waraanni nam kuma tokkoof dhibba sadii achirraa socho'e osoo deemugaa lafa amma juhfaa jedhamtu ta warri shaam hajjii irraa harramatu san yeroo ga'e abi sufiyaan itaa deebinu abi sufiyaan karaa qiyaasa malee if eege nama hedduuf dura kaa'ee bakka silaa waraanni itti eeguun maltu jala irraa karaa karaa miliqee akkasitti jala bahee dabre gara baharaa goree bakka silaa badrirra bahu karaa bahararra goree achiin jalaa dabre rasuulli faana alayhi salaatu wasalaam wal qunnamuu hin dandeenye gamanaan ammoo dooyaa ergee waraanni muslimaa ees jirallee hubate jala kana bahee dabre eega jalaa bahee eeganaana dhaqqabanii beeke dhaamsa erge ammo makkatti akka makkailleen waraana qopheessitee bahuu jiraatun beeka maal jedheen ammo aboo diina jalaa bahe geejiba keessaniif horiin keessan hunduu nagayaan isinii bahe deebi'aa jedheen deebi'aa jennaan ummanni duraanuu dirqii namni oofu jiru kun hunduu achuma dhaabatee hin deebine hin deebine jennaan fircaunan qureesh abijaal dadhaban dadhaban maal jedhe kakatee hin deebine wallahi haga badri dhaqne guyyaa sadi achi oolle guyyaa sadi kamrii keessatti dhugne gaala gorraanee foon nyaataa oolle dubartii fi wanni nu dura taphataa oolte araba guutuu achirra walii hiriyaamnee dhihana nyaachifnee haga jiruu isaanii arabni guutuu nu sodaatutti haga tana taatutti hin deebine dadhaban dadhabaan nama tokkotu jira aknas ibnu shariiq jedhaniini aknasiin kun maal jedhe aknas ibnu shariiqiin kun maal jedhe gosa ifi yaame haa deebinu jedheen qureesh guutuu qureesh himite dinnaan gosa ifii banuu zahraa warra jedhamu kana qureesh keessaa balbala takka hundaa yaamee wali qabee aboonu horii keenya tikfatuuf baane lolaaf hin deemne eega horiin keenya nagaa nuu bahinu nagaa hin deebine jedhe namni dhibba sadii gosa sani dhaabatee waliin deebi waan ajaa'iba rabbi gosti banii zuhuraa tun namni tokko irraa qoodan fudhanne lola badri namni tokko irraa hin duune eega qureesh hundi hobbaatee rakkoon gurdoon irra buuteen booda inni gosa san birat akka nama ajabaa tokkotti ilaalameyyuu namni guyyaa san nu baase halaaka hagangoo keessaan oolchi isa jedhanii banii hashimillee deebuu barbaaddee garuu namuun hayyamneef haga kana eega baranneen booda sadarkaa waraanni muslimaa maal hojjate akkam tahanii oduu teenne rabbiin guddaan ee jedhe darsii itti aanu keessat achirraa itti fufna haga darsiisan keessa wal geennu allahu subhaanahu wa ta'aalaa aclam assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakatu